Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'aniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa caamsaa afur bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 26 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu handof qaaduu morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan. waa'ee gargaarsa namoomaa Tigraay irratti xiyyeeffate dhimma baqattoota wal waraansaa Sudaan keessaa baqachaa jiran irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne. Boordiin filannoo biyyaalessaa waliigaltee walgahii taasisuu irratti akkasumas immoo qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerraa oduutu dursaa gara oduutu darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitiquuf qaaduuti. Dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu dhaabuusaa beeksise. Dhaabbatichi roobii darbe ibsa baaseen akka ifoomsetti gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu yeroof dhaabuu kan murteesse midhaan gargaarsaaf garasitti ergame gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuunidha. Hooggantuun dhaabbatichaa Samaantaa Paawoor yeroo ibsa kennanitti kun murtoo ulfaataa ta'us midhaan gargaarsaa namoota rakkoo beelaan miidhamaniif bifa gargaarsaan kenname kaayyoo kennameefiin alatti gabaa naannoo keessatti gurguramaa jiraachuu erga mirkaneeffanneen boodaa jedhaniiru. Itti dabaluunis dhimmicha irratti hooggantoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan bulchiinsa yeroo Tigraay waliin dubbanne irraa isaanis Yuunaayitid Isteets waliin hojjechuuf fedhii qaban himuun. dhimmicha qulqulleessuun murtoo akka fudhatan waadaa nuuf galaniiru jechuun himteetti samaantaa paawar dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo tigraayitti daayiriktarriitii koomishinii ittisa balaa obbo gabre egzaabeer aragaawii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin yeroo wal waraansaa sanatti midhaan gargaarsaaf manneen kuusaa keessa turan loltoota eertiraan saamamaniiru jedhaniiru. midhaan gargaarsaaf kenname garuu gabaarra ooluun kaayyoo ooluuf qaburraa dabuun isaa dhimma gaaffii keessa seenus miti jedhaniiru. dhimmicha qulqulleeffannee tarkaanfii barbaachisu ni fudhannas jedhaniiru gama eertiraan himannaa kanarratti garuu deebiin haga ammaatti kenname hin jiru jechuun maqaleerraa kan gabaase mulgeetaa asbahaati.
Sababa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun Itoophiyaan lammiileen ishee biyyattii keessa jiraachaa turan 3,500 olii baasuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa kanas mitiku.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaa lammiileen Itoophiyaa 3,500 ol Sudaan keessaa baafamuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa beeksise. Lammiilee Itoophiyaan alattis lammiileen biyyoota 61,000 lakkaa'aman karaa Itoophiyaa ba'aniiru jala ibsichi. Kanas balallii xiyyaaraa 75f Itoophiyaan eeyyama kennuu ishee dubbii himan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam sabaa himaleef ibsaniiru. Namoota gara Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara Itoophiyaatti baqatan keessaa lammiileen Sudaan 1,400 baqattummaan Itoophiyaa seenanii akka jiranis ibsaniiru. Itti dabaluunis Sudaan keessatti wal waraansi akka dhaabbatuuf yaalii nagaa buusuuf taasifamu Itoophiyaan akka deeggartu ibsa isaanii keessatti eeraniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Keenedii Abaateeti.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa dhimma hiree ofii ofiin murteessuu naannoo walaayittaa irratti qaamolee dhimma keessaa qaban wajjiniin walgahii taasisee jira. Sababa sirnaa fi seera dhabiinsaatiin kan ka'e erga boordichi bu'aa sagalee kanaan dura kennamee ture fudhatama dhabsiise asii walgahiin amma paartii siyaasaatii fi qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin taasifame isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Naannoo bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa godinaalee jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti sagaleen kanaan dura kenname harki caalaan walaayittaan akka bulchiinsa naannoo of danda'e ta'u murteessee ture. gocha seeraan ala taasifame kana irratti raawwatame kana irratti ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa torban lamaan dura namoota sagaltamii sadii hidhuu isaa gabaasni mallaskaachoo ammahaa yaadachiiseera. yommuu gara oduu biraatti ce'uun immoo walwaraansa sudaan keessatti itti fufee jiruun kan ka'e lammiileen sudaanii biyya isaanii gadhiisanii baqachaa jiru roobii kaleessaas lammiileen biyyatti lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara misiritti ce'aniiru oduu kana bal'inaan qabnaa ittanii dhiyaata.
sababa walwaraansa sudaan keessaan baqattoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an roobii kaleessaa gara ijipt karaa kibbaa seenaniiru baqattoonni kunneen magaalaa aswaa buufata konkolaataa wadii karkar keessatti walitti qabamuun nyaataa fi dahannoo eeggataa jiru sababa walwaraansa kanaan yoo xiqqaate namoonni 334 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun biyyoota ollaa ijipt chaad sudaan kibbaa waaltaa rippaabilika afrikaa fi itoophiyaatti baqachaa jiraachuu oduun ejensii dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa argame ni ibsa.
sababa jijjiirama qilleensaatiin walwaraansaa fi weerara covid-19tiin kan ka'e biyyoottan 58 keessatti namoonni nuusa biiliyooniitii ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira oduun kunis ittaanii dhiyaata bal'inaan.
Sababoota jijjiirama qilleensaa wal waraansaa fi weerara COVID-19 biyyoota 58 keessatti namoonni nuusa biiliyoonaa ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii darbe gabaasa dhaabbatichi maxxanseen biyyoota kanneen akka Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Afgaanistaan, Burkina Faasoo, Haayitii, Naayijeeriyaa, Sudaan Kibbaa fi Yemen keessatti namoonni sababa beelaan du'aa jiraachuu ifoomseera. Kaayyoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii addunyaa kan ta'e addunyaa irratti beelatti xumura gochuu kan jedhu hojiirra ooluu dhabuun waggoota afur darban keessatti namoonni miiliyoona 258 beelaaf saaxilamaniiru jedhan hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres. Akka gabaasa kanaatti namoonni miiliyoona 53 ol biyyoota 25 keessatti sababoota wal waraansaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun warra beelaaf saaxilamanidha. Lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii kunis seenaa addunyaa waggoota torba darbaniin yommuu ilaalamu kan bara kanaa baay'ee guddaadha jedha gabaasaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhaaba nyaataa fi qonnaa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa isaa gidduutti walamantaan akka jiraatu irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan gabaasamee jira. Gabaasa kanas bal'inaan ni tokkotu nutti hima.
Biyyoonni addunyaa wal qoodaa fi amantaa walirraa dhabuun yaaddoo guddaa uumaa dhufuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti golli nagaa eegumsaa dhimma ijoosaa godhate roobii darbee irratti mari'ateera. Addunyaa kanarratti sababoota walitti bu'insaan biyyoota addunyaa gidduutti wal amantaa dhabuun yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun yaaddoo akka ta'e yaada kan dhiyeessan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dippiloomaatota gola nagaa eegumsaati. Yaa'ii kanarratti warra yaada dhiyeessan keessaa ministeerri Haajaa Alaa Swiizerlaand Ignaazo Kaasis biyyoota gidduutti wal amantaan jiraachuun nagaaf dhimma murteessaadha jedhan itti dabaluunis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daaraa waraana addunyaa lammaffaa irratti kan dhaabbate itti gaafatamummaa wal waraansa ittisuu jedhu qabateeti garuu ammayyuu waraana waliin jiraachaa jirra jedhan dippiloomaasiin addunyaa yeroo ammaa muddama keessa jira kan jedhan kaasis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanis rakkoo pilaaneetii kanarra jiruuf yeroo itti gaafatamummaa fudhatan hin mul'atanis jedhan yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii irratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara raashiyaa kan ta'an vaasilii nebeenza yaa'ii kanarratti dubbii taasisaniin wal amantaa dhabuu akkasumas garaagarummaa kan uuman biyyoota miseensota dhaabbatichaa kudha shan akka ta'an ibsuun kunis biyyoota warra lixaa jedhamanidha jedhan. walga'ii kanarratti kan yaada kennan hirmaataan biraan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara albeeniyaa kan ta'an feerii hoozaa ga'een gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii biyyoonni gara dirree nagaatti akka dhufan taasisuudha malee bakka nagaan dhibetti gidduu seenanii jeequu miti waraana amma raashiyaa fi yuukireen dabalatee jechuudha jedhan. Waraanni Sudaan keessaa Liibiyaatti ammayyuu filannoon taasifamuu dhabuunii fi dhimmi Haayitii tokkummaa fi wal amantaa dhabuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan dhufedha jechuun qeeqa isaanii dhiyeessaniiru. Ambaasaaddarri Albeeniyaa Neebenziyaan. dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa ambaasaaddara firaans kan ta'an naataaliyeen gama isaaniin seerri dhaabbata mootummoota gamtoomanii cabuun natti mul'ata kana yommuun jedhu dhimma waraana yuukireenii fi raashiyaa yaadaati kunis waraanni kun fedhii biyyoota addunyaaf bakka kennaa hin jiru jedhan itti dabaluunis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhibba tokkoof sagaltamii sadii gidduu isaaniitti wal amantaa uumachuu qabu dhaabbanni mootummoota gamtoomanis wal amantaan biyyoota gidduutti akka uumamuuf irratti hojjechuu qaba. qabas jedhan.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceenaa Keeniyaa fi Zaambiyaan oomisha boqqolloo irratti waliigaltee dhiyeenya kana taasisan irratti mormitoonni qeeqaa dhiyeessaa jiru. Waliigalteen kun akka qonnaan bultoonni Keeniyaa Zaambiyaa seenanii boqqolloo oomishan kan taasisudha. Gabaasa keetii shoorti dhimma kanarratti VOAdhaaf qopheessite akka itti isinii dhiyeessina waliin turru.
Hongeen gaafa Afrikaa keessatti hammaate boqqolloon Afrikaa keessatti midhaan nyaataa daran barbaadamu taasisee jira. Biyyottan gammoojjii saaraatii gadi jiran keessaa oomisha boqqollootiin kan beekamtu Zaambiyaa irraa karaa seeraan alaatiin yookiin kontiroobaandiidhaan gara Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti darbaa waan jiruuf biyya keessatti hanqinni uumamaa akka jiru poolisiin Zaambiyaa beeksisee jira. Yaaddoon dhiyeessii boqqolloo ittuu biyya keessa jiru ji'a bitootessaa darbe keessa Zaambiyaan Keeniyaadhaa wajjiniin waliigaltee falmisiisaa ta'e tokko mallatteessitee jirti. Akka waliigaltee kanaatti qonnaan bultoonni Keeniyaa lafa Zaambiyaa irratti boqqolloo oomishanii gara biyya isaaniitti fudhatu. Hoggansa paartii mormituu Koongireesii Dimokiraatawaa biyyaalessaa Zaambiyaa kan ta'an Saaboo'ii Imboo'iilaa waliigaltee kana ni mormu.
We do have a lot of farmers in this country, and the government also can empower a lot of um, uh, subsistence farmers so that they grow a lot of maize and they export.
Biyya keessaa qonnaan bultoota baay'ee qabna. Mootummaanis qonnaan bultoota biyya keessaa humneessee akka isaan boqqolloo baay'ee misoomsan akkasumas gara biyya alaatti erginu taasisuu danda'a. Maaliif lammiilee Keeniyaa hirmaachisuun barbaachise? Zaambiyaa waliin qofaa akka hojjetan dhiibbaa gochuu qabna.
Dhimmichi heeraan ala jechuudhaan erga paartiin qonnaan bultootaa Keeniyaa falmii dhiyeessee booda manni murtii olaanaan Keeniyaa ji'a eebilaa keessa dhimmicha yeroodhaaf dhaabsisee jira. Dhaddachi dhimmicha fuulduratti ilaalu ji'a caamsaa kana keessatti deebi'ee taa'uudhaaf beellamameera. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yoo waliigalchitti itti fufame biyyoottan lammanuu fayyadamuu danda'u. Wiirtuu imaammata daldalaatii fi misoomaa jedhamurraa Ayizaak Mi'aayi Pooppoo waan jedhan qabu.
And uh, that step that had been taken by the two governments was going to be a step in the right uh, direction in terms of creating job opportunities uh, within the continent, but also getting to deal.
Tarkaanfiin mootummaalee lamaaniin fudhatame gara carraa hojii ardii kana keessatti uumuutiin yaaddoo wabii nyaataa ardii kana keessatti mul'achaa jiru waliin yommuu ilaalamu tarkaanfii kallattii sirrii ture.
Mootummaan Zaambiyaa dhimma kanarratti gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebiin kennine. Garuu suursagaleen hanga'oota odeeffannoo irraa argamee fi televezyiinii mootummaa irratti darbe akka agarsiisetti pirezidaantiin Zaambiyaa Akaahindee Ajileemaa qonnaan bultoota warreen midhaan daakanuu fi daldala midhaanii irratti bobba'anii wajjiniin waa'ee waliigaltee boqqolloo Keeniyaa wajjiniin taasifame irratti ji'a eebilaa keessa marii taasisanii turan.
We respect what you do. We respect what farmers do. But let's also support farmers.
Waan isin hojjettan ni kabajna. Waan qonnaan bultoonni hojjetan ni kabajna. Kanaafuu akka horii argachuu danda'anitti qonnaan bultoota gargaaru.
Waliigaltee boqqolloo kanarratti ministeeronni qotiinsaa Zaambiyaatii fi Keeniyaa gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii akka hin kennine gabaasni kaatii shoorti kun ibsee jira.
Hayyee ijoolleewwan durbaa fi dubartoonni dhibbeentaa sagaltama ta'anii garagarummaa fayyadama intarneetii irratti qabanu yommuu dhiirotaa wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu dachaadhaan wal caala. Walirraa fageenya fayyadama diijitaalaa saalaa irratti hundaa'e kana hubannoo keessa galchuun immoo waan barbaachisaadha jedha gabaasni UNICEF. Gabaasni maddi oduu Associated Press qindeesse kun tujubeedhaan akka itti aanutti qophaa'eera.
dhibbarraa harka sagaltama kanneen ta'an durboonni umurii dargaggummaa keessa jiran kanneen biyyoota galii gadaanaa qaban keessa jiraatan intarneetii kan hin fayyadamne yoo ta'u hiriyoonni isaanii dhiiraa garuu carraa toora intarneetii irratti argamuun dachaa lama kan isaan caalan ta'u xiinxalli haaraan yuuniseef guyyaa shamarran sadarkaa addunyaa laalchisuun baase mul'iseera. adda addummaan fayyadama dijitaalaa shamarraniif ijoollee dhiiraa gidduu jiru intarneetiif teeknooloojii argachuu qofaa osoo hin taane shamarran kalaqtootaaf geggeessitoota akka ta'an humneessuudha jedhan daayirekteerri dhimma barnootaa yuuniseef roobert jengs garaagarummaa saalaa gabaa hojii keessatti keessumaa damee saayinsii teeknooloojii injinaringiif herregaa irratti mul'atu furuu yoo barbaanne dargaggoonni keessumaa shamarran dandeettii dijitaalaa akka argatan gargaaruudhaan amma jalqabuu qabna. gabaasi mata dureensaa adda addummaa dijitaalaa walitti fiduu jedhu dargaggoota umriin isaanii waggaa 15 hanga 24 gidduu jiru laalchisee garaagarummaa dijitaalaa saala irratti hundaa'e qorata. daataa fayyadama intarneetii moobaayila harkaaf dandeettii dijitaalaa laalchisuudhaan gabaasichi adda durummaadhaan kan biyyoota galiin isaanii giddu galeessaaf gadaanaa ta'e xiinxala jijjiirama dijitaalaa. hawaasaaf haala mijeessuuf intarneetiin mara akka dhaqqabu gochuu qofaa osoo hin taane tajaajila dijitaalaaf meeshaalee bulchiinsa daataa barbaachisoo ta'an dhiyeessuun akkaan barbaachisaadha kanaaf namoonni ganda baadiyyaa fagoo keessa jiraatan intarneetii akka fayyadamaniif dijitaala fayyadamuu akka danda'an gochuun tajaajila isaas karaa wiirtuuwwan hawaasaaf mala birootiin kennamuun barbaachisaadha. kana malees leenjiin dubbisuuf barreessuuf oguma dijitaalaa keessumaa gareewwan moggaatti qoodamaniif bal'inaan argamuuf dhaqqabamuu qaba kunis adda addummaa dijitaalaa walitti fiduuf namni hundi faayidaa addunyaa dijitaalaa irraa fayyadamuuf carraa walqixa akka argatu gargaara. kaayyoowwan kana galmaan ga'uuf mootummoonni dhaabbileeniif namoonni dhuunfaa waliin ta'uudhaan babal'ina dijitaalaa guddisuuf misooma bu'uuraaleef tajaajila dijitaalaa deggeruu qabu. yoo sun ta'e qofa dandeettii bara dijitaalaa guutummaatti dhugoomsine hawaasa hunda haammatee fi haqa qabeessa ta'e uumuu ka danda'amu qoqqoodinsa saala irratti hundaa'e adda baasuun barbaachisaa ta'us gabaasni yuuniseef kun shamarran addunyaa dijitaalaaf walitti hidhamiinsa dabalaa dhufe keessatti duubatti hafaa akka jiran mul'isa. fakkeenyaaf biyyoota xiinxalli irratti geggeeffame irra caalaa isaanii keessatti qoodni dargaggoota mana keessatti intarneetii fayyadamuu danda'anii ka dargaggoota oguma dijitaalaa qaban caalaa baay'ee olaanaadha shamarran jaarraa 21ffaaf barnootaaf hojjechuuf muuxannoo isaan barbaachisu horachuuf carraan jiru gadaanaadha jedha gabaasichi. giddugaleessaan biyyootaaf naannolee soddomii lama keessatti shamarran dandeettii dijitaalaa qabaachuudhaan kan hiriyoota isaanii dhiiraarra harka soddomii shaniin xiqqaadha kunis sochiiwwan salphaa kanneen akka faayiloota yookaan galmeelee waraabuu yookaan maxxansuu iimeelii erguu yookaan faayiloota dabarsuu dabalata danqaaleen hidda gadi fageeffatan kun hanqina intarneetii argachuu caalaa baay'ee gadi fagoo ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. ba'iin qorannoo kun akka agarsiisutti naannoon haalli barnootaaf maatii qoqqoodinsa dijitaala saala irratti hundaa'e keessatti ga'ee murteessaa qaba fakkeenyaaf mana tokko keessatti illee shamarran caalaa intarneetiif teeknooloojii dijitaalaa guutummaatti fayyadamuu kan danda'an ijoollee dhiiraati qorannoon biyyootaaf naannolee 41 irratti geggeeffame maatiin ijoollee durbaa caalaa ijoollee dhiiraaf bilbila harkaa kennuuf fedhii guddaa akka qaban mul'isa. qabxiileen akka carraa barnootaa sadarkaa olaanaaf hojii argachuu daangeffamuu loogii saala irratti hundaa'eef ilaalcha dogoggoraa bal'inaan mul'atu yaaddoo nageenya fayyadama toora intarneetii ogummaa shamarranii hir'isuuf gumaachuu danda'u. gabaasni kun akkasumas shamarran dandeettii dubbisuuf herrega bu'uura walqixaa yeroo argatan illee yeroo baay'ee sadarkaa walfakkaataa yookaan ijoollee dhiiraa caalaa ga'umsa gaarii agarsiisan ogummaa dijitaalaa akka horatan gochuun dirqama kan taane mul'isa ijoollee durbaa danqaa boodatti isaan harkise cabsuuf teeknooloojii argachuu leenjii ogummaa dijitaalaaf jireenyaa tattaaffii ilaalcha saalaa miidhaa geessisu keessumaa maatii keessaaf jeequmsa toora intarneetii irratti mul'atu hubachuun barbaachisaadha. yuuniseef mootummoonniif michoonni adda addummaa saalaa irratti hundaa'e dhiphisanii shamarran addunyaa dijitaalaa keessatti carraa milkaa'ina qabu akka argatan akka taasisaniif waamicha dabarsee jira.
kan hordofaa jirtanu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophiin keenya itti aanu immoo qophii torbanii fayyaadha. As United States keessatti rakkoon kophummaa yookiin kophaatti of baasu dhibee fayyaa guddaa ta'uusaa haakimichi muummee United States Dr. Vivek Marti ibsanii jiru. Kophummaan dhibee fayyaa guyyaatti tamboo yookaan sigaaraa doozii tokko darzanii tokko xuuxuutiin namarra ga'uu danda'u walqixxee kan fidudha jedhaniif qophii kana irratti dhimma kana irratti Dr. Naoomii Abdurrahmaan Ogeettiin waa'ee fayyaatii fi wal'aansa dhibee sammuu Minisootaa irraa yaada kennan qabu jaallanneedha kan isaanii wajjiniin haasa'e ittaan isinii dhiyaata.
Kophummaa jechuun faamiliirraa yookaan hawaasarraa yookaan immoo bakka hojiirraa mana barumsaarraa akka duritti nama wajjin waliin makamanii sooshaalaayis godhu hogguu dadhabanii kophummaan dhalata.
Yeroo baay'ee kan rakkina kophummaa kanaan rakkatanii namoota umriin isaanii hagam ga'udha.
Kuni yeroo yeroon jijjiiramaa deemaa jira. Yeroo koovidii boodaa kana yoo laallee kophummaa kanaan walumaa galatti namni umrii gurguddaas ijoollee xixinnoos umrii kudha shanirraa hanga digdamii sagal kan jiraniif hundinuu kophummaa kanaan miidhamaa jiranii. Garuu akkaataa kophummaa kanaan itti miidhamaa jiranii kuni adda addaa. Dargaggeeyyiin amma kophummaan kan miidhamaa jiran maali? Kompiitaraa fi sooshaal miidiyaa kanaa duraan hiriyoota isaanii wajjin faamilii isaanii waliin haasa'uu ka turan san namuu kompiitaruma kanarratti yookaan telefoona irratti fookas godheetuma haasa'uun isaanii hundinuu karaa miidiyaatiin waan ta'eef kophummaan ijoollee dargaggeeyyii irratti itti hammaachaa dhufaa jira. Garuu irra caalaa koovidii kana booda amma akka sarjan jeneraaliin ibsetti waan intu nama lamarraa namni takka Ameerikaa keessatti rakkina kophummaa qabaa ja'anii bisarchiin kana hima. Kanaafuu kophummaan kan miidhamu umrii murtaawee miti. Walumaa galatti ilmi namaa durirraa caalaa kophummaa miidhamaa jira.
Egaa nam tokko kophaasaa ta'uu yeroo filatu mallattoo gaarii miti jechuudha akka fayyaatti.
Nu hundinuu ilmi namaa yeroo gabaabduuf kophaasaa ta'uun suni miidhaa hin qabu. Sa'a takka yookaan sa'a walakkaa kophaa kiyya dabarsuun barbaada namni yoo jedhe kun rakkina hin qabu. Garuu guyyumaa guyyatti kophummaan itti baay'atee yaaddoo isaallee nama sheer nama godhu hogguu namni dhabee rakkatu santuugaa rakkina fayyaafaa namatti fiduu tahaa deemaa jechuudha.
Yeroo rakkinni tokko jiraatu namaa wajjin mari'achuu mannaa ofiisaan abbaan sun waan murteessu gara rakkinaattis geessuu danda'a jechuudha.
Akka afaan faranjitti we are social animals jedhan. Namni sooshaalaayis godhuun yookaan namaa wajjii walitti makamee namaa wajjii haasawee namaa wajjii waan hunda sheer hogguu godhu ufuma isaatiifuu akkuma ammaa teraappii jedhanii kana akkasiidha. So namni waan yaaddoo isaa namaan mari'achuu hogguu dadhabu. Kophaa isaa waan hunda hogguu godhaa deemu sooshaal konnekshinii hawaasummaa gad xiqqaachaa hogguu deemu kuni rakkina sammuu fi rakkina iivan qaama fizikaal and imooshinaal haalti irratti rakkina fida fizikaalli jechuun akka formaanni amma bahe namni ko'ummaan itti hammaatu chaansiin isaa nama biraarraa harka soddomii lama yookaan parsantii soddomii lama strookii qabaachuu isaa ittidha. Rakkina onnee isaa toora digdamii sagalii fi soddom parsantii jidduu ol ka'a. Dimenshiyaa jechuun kuba irraanfataa fa'a. Kanafaa namoota gurguddaa irratti hedduu hedduu argamaa. Harka shantam ol ka'a. Sadiin amma akka agarsiisu namni koptummaan itti heddummaatu akkuma nama sigaaraa kudha shan guyyatti nama xuuxutti miidhaa fayyaa isaa irratti gahaa ja'anii kana wajjin walitti madaalu jiran jechuudha.
Kophummaan mallattoo dhukkubaa ta'uu ni danda'a.
Ta'uu ni danda'a. Ispeeshaalii karaa rakkina sammuu wanni jennu namni dipireeshinii gadda hedduu itti heddummaatee baadhachuu ka danda'e oolonguu tahe namni kophaasaa if baatee faa nama wajjii faa akka duritti haasawee of bohaarsee wanni jechuun ni jibbaa dipireeshinarraa dhufuu ni danda'a ko'ummaan. amata kudnan dabran kana keessatti tadi godhamee kabira ga'een maali namni namumaa wajji haasa'uun kun xiqqaachaa deemaa jira kuma lamaa fi sadii fi kuma lamaa fi digdam jidduu amata kudha torbaaf namni duraan guyyatti daqiiqaa jahaatan sixty minutes nama wajji ka haasawaa wanni jiru amma daqiiqaa digdamitti gad xiqqaatee jira. Lakkuma miidiyaan babal'achaa deemu, lakkuma namni teknoolojii wajjii fookas godhaa deemu. Koovid booda immoo maaltu ta'e mana isaatti cufameetuma taa'a. Sun immoo moor kophummaa kana heddummeessee hammeessee bakka amma jirrutti moora akka geenyu nu godhee jira jechuudha.
Nama qobummaadhaan rakkatuu fi attam gooneetu gargaaruu dandeenya.
Kophummaa kana kan fidaa jiru irra caalaa maali? Sooshaal miidiyaa kana. Speeshaali ijoollee yaangii kana laal amma dur gabbahanii faa ala taphatu ijoolleen ijoollee hojii faa haasa'u ijoollee hojii waliin dhufu amma faamiliin shan wal bira yoo laaltee shananuu telefoona irra jiran. Akka duritti namni wajjin haasa'u xiqqaachaa jira. Ijoolleen amma hiriyoota kudhan faa yoo ka qabaatan ta'e amma sooshaal miidiyaa fireendii san bakka isaa ka buusan fa'aatti fakkaataa fireendii hammanaan qabaa jiran. Garuu sooshaal miidiyaa fireendiin personal connection yookaan namaa wajji walitti dhufanii haasawoo walitti sheer ka godhan wal biraa hin dhufu. Kanaafuu sooshaal miidiyaa xiqqeessuu covid dura fa'aa namni sense of belonging churchii deemaa namni masgiida deemaa community fa'aa deemaa amma sun sunillee hafee jira amma yoo ilaalte hawaasa keenya keessatti cidha fa'aa aruuza fa'aa teeksistiin yaamanta. So amma telefoonaan illee walyaamu namni isaa jira. Baga geessee jechuuf teeksistuma argatta. Akkam jirta jechuuf teeksistuma argatta. So sooshaal konnekshinii suni yookaan namaa wajji haasa'uun kuni xiqqaachaa deemaa jira. Aadaa tahaa deemaa jira. Sun immoo fayyaa keenya irratti depression, anxiety, anxiety jechuun gaa sodaa fi baaraga daangaan qabne san namatti fidaa deemaa jira. Kanaafuu takko sooshaal miidiyaa xiqqeessuu, koomunitii wajjii gabbahanii wal bohaarsuu, hawaasa keessatti wanni deemaa jiru yoo jiraate ifuma dirqisnee deemnee nama wajji haasoynee nama wajji walitti hidhaamnee hogguu gallu fayyaa keenyaafis sanuma foyyeessaa deemuu qabnaan jaal.
Dooktar Naa'oomi Abdurrahman deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Adiis galatoome.
Hayyee kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan nyaataa fi qotiinsaa yookiin faa'oon gabaasni haaraan baase akka jedhetti bakka qotiinsaa bal'ina walfakkaataa qabu irratti. Garaagarummaan oomishuu danda'u dhiiraa fi dubartoota gidduu jiru yeroo ammaa dhibbeentaa 24 ga'ee jira. Sababni isaas biyyoottan iddu keessa seerrii fi muudannoon loogii irratti hundaa'e akka dubartoonni hojii qotiinsaa keessatti walqixa hin hirmaanne waan taasisuudhaafi. Kaffaltiidhaanis dubartoonni dhibbeentaa 20 dhiirarraa gadi argatu. Dhiiraan walqixa lafa qotiinsaa hin qaban. Hanqinni wanneen qotiinsaa fi barbaachisaa ta'an kan akka sanyii filatamaa, jal'isii fi xaa'oo isaan mudata. Carraa liqiitii fi leenjiis hin argatanuu jedha gabaasni faa'oo kun. Oomishaa fi kaffaltii hojii qotiinsaa keessa garaagarummaa saalaa jiru dhiphisuun sadarkaa addunyaatti oomisha biyya keessaa guddisee lakkoofsa namootni hir'ina midhaan nyaataa qaban gadi buusuu danda'a.
If we are to see real progress, we do have to double down on our efforts to address systematic barriers.
Guddina dhugaa arguu yoo barbaanne gufuuwwan sirnaa akkasumas seerota dubartoota lafa akka hin qabanne yookaan herrega baankii akka hin bananne dhorkan akkasumas seera ijoollee fi mana kunuunsuu kan qaban dubartoota ta'uu akka qaban murteessu hambisuudhaaf carraaqqii taasifnu dachaan dabaluu qabna.
Daareektarri dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Samantaa Paaworii itti dabaluudhaanis.
We are going to help women build resilience to economic shocks that may make seeds and fertilizer unaffordable.
Rakkina diinagdee akka dubartoonni gatii sanyii fi xaa'oo madaalawaa akka hin arganne isaan taasisu dandamachuu akka danda'an gargaaruuf jirra. Dubartoonni qotiinsaan alatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabdu kan irratti raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebiin bakka jirtanitti fayyaa ta'aa jenna nagaatti bulaa.